A shocking information just they land our ears hmm, hmm. straight from the palace of the Oni of Ife. It concerned Olori Marian and Olori Ashley and the hospitalization where we allegedly hear say she go for intensive care unit. Hmm. The reports report wey carry come ooo shock queen naomi It shock the ooni of ife It they shake everywhere for the palace right now because nobody expects Miriam to make this next move make a give una update Now welcome back again to my youtube channel oh, my correct correct people. if not the first time you they see this youtube channel I beg make you try like this video and subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you o na you gangan na im be the real mvp kasala don burst o for inside the palace as this alleged information e dey hot pepper for ear hmm olori Marian, mariam don come outside o she hala say i was unconscious for three whole days Hmm. una know say afta di gbege wey dey between ashley and marian for inside the palace when dem dey drag onto who go go pick queen naomi from the airport That time wey e be say queen naomi dey come back from singapore wey plenty plenty people dey offer themselves as person wey go go pick queen naomi for airport before baba kabiyesi come tok say make they no worry say he go send convoy go pick queen naomi from the airport as she dey land straight from inside the airport my correct correct people, this matter no go down very well with marian because hey, eh, she give olori ashley woto woto We make olori ashley give him back e no keep quiet for him, and this one now we hear allegedly na e send olori marian to the hospital my correct correct people. This hospital wey marian go doctor don reveal plenty plenty things where they worry marian we don't hear alleged information say ah marian don't come back o oh, with blood pressure o oh, my correct correct people, and she don't talk say this kind thing, e no they worry am before so as e be say na ashley na make this kind thing start to dey worry him, he no go leave ashley e say e go sue ashley for making her stay in di hospital for three whole days unconscious without realising wetin dey happun for im environment. queen naomi don come outside come chook mouth for dis mata e say dis is di time for peace um, e dey preach peace e say no be di time for olori Marian to start to dey look for wahala again say wit di condition wey she dey she suppose to dey follow peace wit all men becos e hear her doctor don report say na calmness and plenty plenty rest na she go need and anytin wey go dey bring her com hospital all di time she no go want am i say queen naomi na a woman wit a golden heart o oh. she na a woman wey get peace as in eh, she dey passionate for di love wey she get for oda pipo. my correct correct pipo marian don tok say im no go gree o una know say marian threat sometimes e dey carry am go overboard eh? make we recall say no be di first time wey be say marian dey threaten something im dey carry im threat up eh? no be di first time so <clears throat> even as im no tok say im go show ashley pepper eh away ashley sef don dey one corner dey shake pepepepepe e say wetin happen na you come find my trouble i dey on my own na you come find me however oh, subsequently oh, we don hear say kabiyesi he don call Marian. Mm na know say na marian na im dey always form as if say im be yeyoluwa even though sef say we don hear say kabiyesi don strip her of dat title but many of her online in-laws many of her online followers dey dey always dey come dey come dey talk say eh say na eh wetin be name o uh, wetin be name olori Miriam. na im be the queen wey dem know say queen naomi was a uh, what they call am a liability for dem when she dey inside the palace eh, kabiyesi don talk. say make make Miriam no worry say im go perform traditional right on top of him head Where go make am day calm Where go make am day you know restituted Where be say go make am all the circumstances where she find herself right now e go reversed because rumours don't day outside say ah, this thing where carry carry and go put her for hospital for three days Not be small thing, no. Oh. even now as e be say plenty plenty people they look am as a small matter wey we no suppose to dey pay close at ten tion to um, the poke poke wey e come outside from the afin e be say maria not too well like that, o e not too strong like that. na so we take dey hear the matter allegedly emeria don make a statement e send im lawyer make e carry letter go give olori ashley say na ashley start all dis wahala for am e say ashley i was unconscious for days i wasn't responding to treatment if to say no be say eh, my doctor dey very very experienced i no know wetin for happen to me right now e say im go give olori ashley di di rights wey im get over am becos im actually senior ashley for inside di husbandship o una know say na olori Maria na im first enta before ashley even though sef ashley dey always dey claim say na she be betrothed and olori marian na kayamata and cognomen na im she take collect space as olori take uh, comot uh, other people wey e suppose to enter before am for inside the marriage that is why e come be as if say olori ashley no dey too dey respect marian like that to the extent ten t wey e be say e go fit to fight with am for public of igwe madu for outside wey everybody dey as say na wow. Hmm if kabiyesi know say e get traditional rites wey im go fit perform to revive olori mariam health back abeg make im do am o hmm because dis next agenda now to carry olori ashley go court e go bring anoda wahala una know say olori ashley and olori ronke dem be sisters and ronke na a proper lawyer o make we forget all dis yamayama tins wey ronke dey always do for inside di palace ronke na a proper lawyer and of course ronke no go keep quiet if he be say mariam go come outside say he won't give his sister woto woto gbasgbos. Hmm my people, i said the matter where they enter palace where they eh, come aside from dis palace eh person wey never chop person wey never drink water e no dey chook mouth for inside the matter Not be wetin dem dey pretend dey tok o oh, hmm because as the alleged information they drop now, so i dey run kitty kata kata come drop one, drop and for now, o oh, my correct correct people. pipo wetin una think about this one una think say the move where olori and they do against ashley right now na the right move make una feel free abeg make you share your thoughts below in the comment section also remember make you like and share this video because our queen queen naomi go continue to the win whether the enemies like am abi dem no like am i go bring una more updates oh, on this story as the matter dey unfold for inside the palace make you no forget to like and share this video my correct correct people. and if you never subscribe to the channel i no know wetin you They wait for oh. make you try subscribe i go see you now for the video wey appear just here um, mm, di video wey go show now The video wey go appear here now And eh, make you click am make you watch am but make you remember to like this one where you don't watch already.